iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni fideli niyo ngabo abaramutsa mugenzi wacu arayisi bigira imana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi
tagize mwaramutse fideli mwaramutse n'abaduteze amatwi muri aka kanya turahera kuyavugwa muri mari ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka zina muntu human right watch ryagiriza abasirikare ba mari hamwe n'abajihadiste ubwicanyi bw'agahomerabunwa kuva mu kwezi kw'icumi na kabiri muri icyo gihugu cyo mu karere ka sahel human right watch isaba leta ya mari gutohoza kuri ubwo bwicanyi raporo y'iryo shyirahamwe yitezwe kujya habona ejo ku munsi wa gatatu ivuga ko abasirikare ijana n'indwi abasivili ijana n'indwi barimwo abadandaza abakuru b'imitumba abana baheruka kwicwa mu bice byo hagati no mu mpanuko bushyira uburengero bw'icyo gihugu kuva mu kwezi kw'icumi na kabiri umwenegihugu ari mu babajijwe na human right watch yavuze ko n'abasirikare b'abazungu bari mu bagirizwa ubwo bwicanyi ariko iyo raporo ntiyatanze umwidondoro w'abo basirikare abo ari bo human right watch isaba yavuze ko leta yemereye yari yemereye ko abajandarumwe bagiye kugurura amatohoza kuri ibyo byagiriji bigaragara muri iyo raporo ahandi havugwa ihonyangwa ry'agateka ka muntu ni muri arabiya sawudite komiseri w'ishami rya oni ryita ku burenganzira bwa muntu michel bashire ejo ku munsi wa mbere yaraneguye ubwicanyi bwakorewe abantu mirongo umunani n'umwe muri arabiya sawudite ku munsi umwe gusa yasabye ubwo bwami guhagarika igihano cyo kwica michel bashire yavuze ko kwica abantu baciwe imitwe bishobora kwitwa ibyaha byo mu ntambara mu gihe bikozwe n'ubucamanza budaha uruhande ruregwa kwiregura arabiya sawudite yavuze ku munsi wa gatandatu ko yishe abantu mirongo umunani n'umwe mu munsi umwe gusa ku byaha bifitaniye isano n'iterabwoba abantu barenze abishwe mu mwaka wose wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe muri icyo gihugu ibyatumye abaharanira agateka ka zina muntu bahagurukira rimwe ikimenyeshamakuru cya leta ya arabiya sawudite cyavuze ko abishwe bari mu beketswe kw'ibyaha by'uko bari mu mihari y'iterabwoba ishamikiye kuri leta ya kisilamu alkaida hamwe n'abarobere b'abahuti muri yemene canke iyindi mihari y'iterabwoba bashire yavuze ko arabiya sawudite iri mu bihugu mirongo itatu n'umunani bikibandanya gukurikiza igihano cyo gufa tugarutse muri afurika abategetsi ba cade jo ku munsi wa mbere barahaye sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpi uwahoze ari umukuru w'abagwanyi muri santara afurika akekwa kuba yarakoze ibyaha byo mu ntambara hamwe n'ibyaha bya kiremwamuntu cpi yavuze ko maxime jofro eri mokone gawaka akekwa ibyaha yoba yarakoze mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu n'ibihumbi bibiri na cumi na kane ibangi no mu bindi bice bya Central Africa nayo mu makungu harabandanya havugwa intambara y'uburusiya na Ukraine abategetsi ba Ukraine bavuze ko abasirikare b'Urusiya barashe ibisasu vya muzinga mu micungararo y'umugwa mukuru Kiev ejo ku munsi wa mbere ni mu gihe intumwa z'uburusiya na Ukraine ziri mu biganiro byo ku nshuro ya kane ibiganiro byabaye hakoreshejwe ubuhinga bwa videwo birasubira kuri uyu munsi wa kabiri intumwa ya Ukraine muri ibyo biganiro yavuze ku munsi w'imana ko uburusiya bwabumvirije ibyo basaba kandi ko ibiganiro byari bitanguye gutangura kuvamwo ibyubaka ariko naho biruka abategetsi muri Ukraine bavuga ko umuntu umwe yishwe igihe inzu yo kubamwo y'amagorofa icyenda yaterwa bombe mu buraruko bwa Kiev ejo ku munsi wa mbere bavuga ko igisirikare cy'uburusiya carashe kandi ahingurirwa indege ku mugwa mukuru ivyateye imbeya z'umucanwa mwinshi cane ibitero bikurikiye iyindi misile uburusiya bwateye ku ikambi ya gisirikare ya Ukraine iri ku birometero mirongo ibiri na bitanu imbere yo gushika ku rubibe rwa Polonye igihugu co muri Otani abantu hafi mirongo itatu na batanu barishwe abandi ijana na mirongo itatu na bane barakomereka mu gitero cyabaye ku kigo mpuzamakungu cyo muri Ukraine kijejwe kubungabunga amahoro n'umutekano nayo muri yemene ibigo vya oni hamwe n'amashirahamwe atanga imfashanyo arenga cumi yavuze ko abantu barenga ibihumbi ijana na mirongo itandatu na kimwe muri ico gihugu bagiye, bagiye kwinjira mu bihe vy'inzara mu bice mu gice ca kabiri c'umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri ibi bitigiri bizoba vyiyongereye inshuro zitanu zose eh, kubiriho iki gihe ibi biri muri raporo yasohowe ejo ku munsi wa mbere n'urunani rw'ayo mashyirahamwe arenga cumi arimwo yafasha mu bikorwa by'iterambere rigabisha rije imbere y'inama y'umwaka y'amashyirahamwe atanga imfashanyo igenewe yemene izotunganywa na oni ejo ku munsi wa gatatu yemene yinjiye mu ntambara hagati y'abenegihugu mu bihumbi bibiri na cumi na kane igihe abaroberi b'abahuti bashyigikiwe na irani bigarurira umugwa mukuru sana hamwe n'igice kinini cy'igihugu mu buraruko ibi byatumye leta ihungira mu mpanuko mu nyuma ija gushika muri arabiya sawudite aya mashyirahamwe afasha mu bihe by'iterambere avuga ko abantu imiliyoni cumi n'icyenda bo muri icyo gihugu cya yemene ku miliyoni mirongo itatu zikibamwo bashobora kuzobura ibifungurwa hagati y'ukwezi kwa gatandatu hamwe n'ukwezi kwa cumi na kabiri k'uyu mwaka
urakoze aroyisi bigira imana kuri ayo makuru yo hirya no hino uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu biyaga binini abaganga bane b'ikigo citaho amagara y'abantu ca katarukuru kivurirwamwo impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya murongwe iri muri segiteri ya mutambala teritwari ya fizi intara kivuye mu mpanuko muri repubulika ya demokarasi ya kongo baranyurujwe n'abantu bitwaje ibigwanisho mu ijoro ryo ku munsi w'imana uca ari ku munsi wa mbere nari ngwaye malariya mbyutse mu gatondo ngiye kwa muganga duhura n'abantu barimo baragaruka bambwira yuko baraye batwaye abaganga uyo ni kabura gabriel umwe mu barwayi bahora bitabwaho n'abo baganga mu burundi igipolisi caraburawuje kirahagarika ejo kuwa mbere ikiganiro cari kigenewe abamenyesha amakuru ico kiganiro cari categuwe n'amashirahamwe abiri pasem na oricom amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu rwanda mu ndwi iheze hari abanyagihugu babwiye abagize inama nshingamateka ko basanga batabavugira uko bikwiye abo n'ababa i nyarutarama mu gisagara cya kigali bamaze imyaka igera kuri itanu bugarijwe n'ibibazo bavuga ko ubutegetsi bushaka kubimura mu matungo yabo ku gahato eric bagira ubusa yakurikiranye ibiganiro byabo hari mu ngendo abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite barimo basura ibikorwa remezo bitandukanye mu mujyi wa kigali bakanagira umwanya wo kumva ibitekerezo by'abaturage ku gicamunsi cyo ku cyumweru cyarangiye itsinda ryagiye mu murenge wa remera mu karere ka gasabo ryaganiriye n'abatuye uwo murenge biganjemo abatuye mu kagari ka nyarutarama mu midugudu ya kangondo na kibiraro basabwa kwimuka ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange muri ibyo biganiro abaturage bagaragarije intumwa za rubanda ko bamaze imyaka igera muri itanu bafite ibibazo byo kwimurwa ku gahato ariko inteko ikabyumvika ikaruci karumira uwitwa jean claude uwamungu wabimburiye abandi imbere y'abadepite babwiye ko babatereranye mu kibazo cyabo ntabura kwemeza ko uwamuha ububasha yasesa inteko kuko nta kimariye abahagarariye ni gute rero baduhagarariye imyaka itanu igashira nta n'umwe uragukina mu nama zose bakora ndamutse mfite n'ubushobozi rwose nuko ntabwo nabona nge nabakuraho niba bahagarariye umuturage ukaba utamuvugira kandi abantu bose babireba none si ubwo baduhagarariye mu gisubizo yahaye abafite imitungo inyarutarama depite sorange w'ingabe wari uhagarariye itsinda rya Remera yavuze ko u Rwanda rufite inzego z'ubutegetsi buri rumwe rwigenga yasobanuye impamvu inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite abarizwamo wahisemo guceceka kuri iki kibazo ntabwo ari byo nta n'ubwo iyo nteko yabikora ahubwo iyo nteko ikoze ibyo niyo yindi yaseswa ahubwo ureke ibyo wavugaga buri butegetsi burigenga niyo mpamvu tumvise inteko ikijyamo impaka kubera ko izi neza ko cyashyikirijwe ubutabera ubutabera buzajya umurongo nta wundi wakijyamo impaka wakiri mu butabera kubwo abaturage bo muri nyarutarama bagasanga leta yarimakaje ubusumbane hagati y'umuturage nyir'umutungo n'umushoramari ushaka kubimura bwana charles nzeyimana wo mu mudugudu wa kangondo ya kabiri n'ibyo yabwiye abadepite twifuza ko amategeko yakurikizwa ndetse n'imwe muyatora tugahabwa ibyo dusaba nta mananiza kuki leta yaba ireberera umushoramari kuruta uko ireberera umuturage kuko iyo turebye ibibazo byacu leta yegamye cyane ku mushoramari kuko wazanye amafaranga twe ntacyo tuvuze depite uwingabe akavuga ko imyumvire y'abaturage kuri iyi ngingo itari mu murongo mwiza ku bw'uyu mudepite bakwiye guhindura imyumvire ntabwo ari byo bose niba munabifata mutyo uritera umutima mubi kandi nta mpamvu iyi leta yacu ireberera umuturage n'uwo mushoramari yakira ni mu nyungu z'igihugu ni mu nyungu z'abaturage iterambere tugezeho ubu mwese ntabwo muribona inzego zitandukanye zakunze gusimburana kuri iki kibazo cy'abatuye i nyarutarama ariko bisa n'ibyananiranye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani hari irindi tsinda ry'abagize inteko ishinga amategeko umutwe wa sena bagiye kuganiriza aba baturage ku ngingo yo kwimuka ariko birangira ubwumvikane bubaye buke ku mpande zombi icyo gihe abaturage bahisemo kwikubita barataha basiga abo basenateri mu nama kuko bumvaga ibyo bababwira bidasubiza ibibazo byabo benshi bavuze ati jya utubwire udaciye ku ruhande bakubwiye iki utuzaniye ikihe gisubizo jye nta gisubizo mbazaniye jye nta gisubizo kuko sinigeze rero uhimba ibisubizo n'ibitabaho ngo mbihimbe kuri bwana wa mungu afatiye ku gihe ikibazo cyabo kimaze kandi inzego zigisimburanaho yabwiye ijwi ry'amerika ko hari aho yiteze igisubizo ahubwo buriya igisigaye ni perezida wa repubulika wenyine azabyuka mu gitondo abitekerezeho avuga ati nimufashe abo bantu b'i nyarutarama kandi bizahita bikemuka kuko abandi bose barananiwe uhereye ku nzego zose zibaho zikomeye muri iki gihugu bose barananiwe iki kibazo cya nyarutarama mu midugudu ya kangondo na kibiraro gifata umuzi mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi ari nabwo aba mbere bakorewe igenagaciro ku mitungo yabo umujyi wa kigali uvuga ko ushaka kubimurira mu mazu yubakwa n'umushoramari mu busanza mu karere ka kicukiro mu mugambi wo kubahiriza imiturire ijyanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi ariko hari abatabikozwa igishushanyo cy'umujyi nk'uko bakitubwira ko aricyo bari kubahiriza itegeko ryacyo ryatuwe muri bibiri na cumi na kabiri twe twari dutuye aha hantu dusanzwe tunahaba nta n'ikibazo itegeko ry'umujyi rero ritowe ntabwo ryaza kubangamira uburenganzira bw'umuntu n'aho atuye ahubwo bari bakwiye kwiga n'icyo bagomba gukora kandi nta n'ikindi bizo banakiza amategeko barayatora kugeza ubu aba baturage bari mu byiciro bitatu icyiciro cy'abemeye kwimuka mu mazu nk'ingurane abayanze bagahitamo kugana iyi nkiko basaba ingurane ikwiye mu mafaranga n'ababuze uburyo bwo kugana inkiko ni ikibazo kireba imiryango isaga igihumbi magana ane hagati aho icyiciro cy'imiryango makumyabiri n'ibiri yareze umujyi wa kigali urubanza rwabo ruzafatwaho icyemezo ku itariki ya munani z'ukwezi gutaha eho bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali tugushimire eric mu burundi igipolisi cyaraburabuje kirahagarika ikiganiro cyari kigenewe abamenyeshamakuru ejo kuwa mbere icyo kiganiro cyari cyateguwe n'amashyirahamwe abiri parsem na oricom aharanira ubutunzi akagwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta ibindi kuri iyi nkuru na pierre clave niyo nkuru amashami yigenga parsem na oricom aharanira iterambere ry'ubutunzi akongera akagwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta yari yifuje kunegura no gutanga umuti ku matati amazindwi hagati ya leta ku ruhande rumwe hamwe n'abunguruza abantu ku mapikipiki amakinga n'ibigendera ku mapine atatu bita bajaji canke tukutuku mu gisagara ca bujumbura ku rundi ruhande leta iherutse kubabuza kwinjira mu gisagara ca bujumbura icibarungika gukorera hagati mu gihugu no ku nkengera y'umugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura yamara ikiganiro ayo mashirahamwe yari yatunganije kugira abayarongoye bashikirize ibyo bagona cavuye gihagarikwa haheze nk'iminota cumi n'itanu gitanguye igipolisi kirongowe na artemo nzitabakuze atwara igipolisi mu karere karimo igisagara ca bujumbura cavuze ko ataruhusha ayo mashirahamwe yasavye twese turabona ko hari ikibazo c'umutekano nta muntu umwe atabibona twese turabibona mugabo tugomba gutanga intererano kugira ngo mahoro neza
faustin ndikumana atwara parsem na gabriel rufyiri atwara oricom baneguye iyo nyifato kuko ku bwabo bashaka guterera no kwerekana ingaruka mbi z'ingingo iherutse gufatwa faustin ndikumana aragaruka kuri izo ngaruka mbi mugabo tukabona iyo ngingo ifashwe ishobora gufata imiryango ishobora gushika ibihumbi ijana tukaraba umutekano nyine ushobora guca umererwa nabi kubera abantu babuze akazi icyo barangura urabye ay'amatugutugu canke ayo mamoto umutaha urimwo twe turabona ko ari hafi n'imiliyaridi mirongo itanu z'amarundi ziyemvesiti ni umutahe munini cyane tutumva nyine mu kanya gatoyi uwo mutahe woba ugira uce ucika ubusa hanyuma tukaraba ibiciro cyangwa bishobora kubura kubera igisagara kitakironka ibyangombwa ayo mata ayo makaraza mu gisagara ibyo bintu byinshi biza mu gisagara ntucurara ubihindiye muri uwo munsi hanyuma ikijanye n'amatagisi eh, urwo rudaraza rwahora rutanga tutavuze rimwe abantu bashobora kwidekuraja kugira umwiheburo kuba tuti mbega umurundi muntu yoza ara- arashyira umutahe mu kintu azoba azi ko bizogenda gute ivyo ni ibintu bitira insekiriti mu muntu wese abo bunguruza abantu ku makinga amapikipiki na bajaje agashavu ni kose
twayakiriye nabi cyane no kwiba mbere twogenda kwiba mu bisanzwe uyu muntu agiye kubura agasabune umuntu agiye kubura rasiyo umuntu yena azoca atekereza yicaye ku ibabara segereretse iyi ngingo twe ntituyakiriye neza kubera ije iduhohotera nka james abana batatu babiri bariga urumva nta n'agakarenzo ashobora kuronka koheje natenyenya tureke twifera atatu twononye tugiye kuba mu bana nk'inyoni mukavuga ngo hazoba hari imiduga gusa nabo nyene ntibizokunda ba bantu bazoba- bazobamara bazobasokora mw'iyo- mw'iyo miduga babaka amahera yo kurya aho niho abatwara amashami pariseme na oricom bafatira mu guhamagarira leta kudafata minenegwa ico kibazo kuko ku bwabo gishobora no guhungabanya umutekano w'igihugu gabriel rufyiri ni rya mbere yaragiye ahabona agashikiriza ikiganiro inyuma y'aho ataye mu gihugu mu ntango z'uku kwezi kwa gatatu ni mu gihe yari amaze imyaka irenga itanu aba mu gihugu ca luxembourg ku mugabane wa buraya twamubajije ko ihunguka ryiwe atari iryo ryoba ryatumye ikiganiro gihagarikwa nawe yishura ko atari yarahunze guhunguka ni ukuvuga inje ndi muhira ndi mu gihugu byo guhunguka rero sinzi icyo bisigura ndi mu burundi ndi umurundi nibaza ko icyo gikwiye kandi cyumvikana gusa nari imaze iminsi ntahari imyaka itari mike mugabo eh, twebwe bari batubwiye yuko umuntu azotanga intererano ata kibazo kuko guterera mu gihugu ntibisigura gukoma amashi ibyo leta yo byose ikoze ngo umuntu ace akoma amashi byose nibaza ko byogenda gutyo kuko ntaho twaba turi ko turava ntaho twaba turi ko turaja Eh, kuvuga yuko twese tugomba kuvuga ururimi rumwe eh, nk'inka nibaza yuko ibyo bintu bitoshoboka nta na hamwe byigeze bishobora naho byashobotse harageze igihe birananirana umuti w'ikibazo c'abatwara amapikipiki n'amakinga uracari kure kuko ubu ivyo vyuma vyunguruza abantu n'ibintu bitemerewe no kubikwa mu mazu y'ababitunze hagati mu gisagara ca bujumbura umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yaraye abakuriye inkoni ku gishitsi kw'ingingo ari ntasubirwamwo kuko yafashwe mu ntumbero yo gukinga umutekano mu gisagara hari mu mpera z'indwi iheze mu ntara ya muyinga ari kumwe n'abajejwe intwaro ibiharuro bitangwa n'amashyirahamwe ahuza abo bunguruza abantu ku makinga n'amapikipiki byerekana ko abegwa n'iyo ngingo bari hagati y'ibihumbi mirongo umunani n'ibihumbi ijana Pierre Claver niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika tugushimire Pierre Claver mu Burundi kandi abakora umwuga w'uburovyi mu gihugu ntibariko baritabira akamo ko gutangira intererano ziba uko ukwezi gutasha abakozi babo baterwa n'ishirahamwe INSS kugira baziganirize kazoza ni mu gihe ishirahamwe ry'abakukuruke mu Burundi ivuga ko hari abakoresha bataziganiriza kazoza abakozi babo mu mashirahamwe INSS na ONPR ni inkuru y'ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi baryo musomerwa na Desire Hatungimana ari mu Rwanda inyuma yo kumenyeshwa ko batazosubira kwinjira mu mazi y'ikiyaga tanganyika badatanze intererano abakorera muri icyo kiyaga bavuga ko batagira abakira n'abo bamira bagasigura ko ikibazo kiri ku babakoresha abo nabo babwiye abakunzi b'ijwi rya amerika igituma batariko baratanga izo ntererano basabwa n'ishyirahamwe UNSS riziganiriza akazoza abakozi baba ba leta canke abakorera bigenga hariho amezi atubera meza yo kuronka imboga ayo mezi rero nayone aba iminsi mike rero niyo mpamvu n'aka kazi kacu si aka kontra uno munsi umukozi uramurira inesesi ugaca ejo mukavana umurobyi nta mushahara afise ku kwezi donke ariko ibonetse bavuye kuroba baka- bakakizana muragira depanse ibisigaye mukabigabana n'abarovyi kuri buri murovyi ishyirahamwe ineses iteganiriza akazoza abakozi risaba ko abarongoye ibipe batangira buri murovyi intererano y'amafaranga y'amarundi ibihumbi bitanu n'amajana abiri kuri buri kwezi abakoresha abo barovyi ku mweha wa kajagam muri komine mutimbuzi y'intara ya bujumbura babwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko badatahura ingingo ya ineses hanyuma bo baje batubwira ko bafise ivyo bafatiyeko ibyo bintu bafatiye ko by'ibiharuro twe twarabwiye ko bidashoboka ko nko kuri uyu mwe habacu wakajaga umwanya munini amezi menshi abarobyi turabura usa nk'amezi atatu amezi abiri niyo duparevena kuronkamwo ayo mafaranga ngabo bagaca batubwira ngo uteza gukotereza umurovyi ku kwezi kandi umwaka wose natwe uwo mwaka hari igihe usanga mu mwaka turonse imboga nk'amezi abiri cyangwa amezi atatu ishyirahamwe ryo gukingira no guteganiza akazoza abakozi rimenyesha ko ridatahura iyo myidogo y'abakora umwuga wo kuroba jean petit ndikumasabo ajejwe iyinjira ry'abakozi mu ishyirahamwe unicef yabwiye abakunzi b'ijwi ry'amerika ivyo bari basezeranye n'abakora uwo mwuga novuga nti iyo myidogo ntifashe kuko kuva mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri twaciye tugira amanama yo kubasigurira ibiri muri iri tegeko kugira babe baritegura turabisigura turi kumwe n'ababarongoye turabisigura turi kumwe n'ababaserukira hajya ku myeha hanyuma turabisiguriranira nabo nyene abarovyi n'abapatron pesheri bahari kumbura iyo myidogo ituruka kubera ubu hageze gushira mu ngiro ivyo twumvikanye nayo ku kibazo c'uko hari igihe bataba bariko barakora kubera ibiyaga biba vyugaye ishyirahamwe NSS nta kindi risaba nuko bo bimenyesha kugira iryo shyirahamwe naryo ntiribandanye guharura rigasubira ari uko basubiriye ku kivi ivyo biruko mu gihe ishyirahamwe ry'abakukuruke mu Burundi rivuga ko ribabajwe n'ingene hari abakoresha badatangira intererano abakozi babo mu mashyirahamwe abategekaniriza kazoza joseph muhutu arongoye iryo shyirahamwe ku rwego rw'igihugu yabwiye abakunzi b'ijwi ry'amerika ko abarenga mirongo itandatu n'umunani ku ijana badatangirwa izo ntererano afite icyo asaba ishyirahamwe unicef turabye abakozi bariho ubu barenga ibihumbi amajana abiri na cumi na bibiri n'amajana abiri na mirongo ine n'umunani muri abo ibihumbi mirongo umunani n'amajana munani n'umwe nibo batangira abakozi intererano mu gihe ibihumbi ijana na mirongo itatu na kimwe n'amajana ane na mirongo ine n'indwi mirongo itandatu n'umunani n'ibice cyenda ku ijana badatanga intererano y'abakozi nk'iryo ni ikosa cyane rikomeye nibaza rero ko inss yotegerezwa kwishyuza ayo mafaranga igaheza ikaraba n'uko abo bantu bataziganiriza abakozi babo bofatirwa ingingo zihambaye ku buryo bitotuma umukukuruka ari wahagwa abakora umwuga w'uburovyi ku butaka bw'uburundi baba ibihumbi cumi na bitanu n'amajana ane nk'uko bimenyeshwa n'ishyirahamwe ry'abarovyi mu burundi gabriel toyi arongoye ishyirahamwe ku rwego rw'igihugu agahamagarira abakora umwuga w'uburovyi kwitabira ako kamo ko kwiziganiza akazoza kabo bazikorako bageze mu zabukuru urakoze desire gutusomera iyo nkuru muri repubulika ya demokarasi ya kongo abaganga bane b'ikigo nderabuzima ca katarukuru kivurirwamwo impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya murongwe iri muri segitori ya mutambara teritwari ya fizi intara ya kivu yo mu mpanuko baranyurujwe n'abantu bitwaje ibigwanisho ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo ari buvira amakuru ijwi rya amerika rikesha sosiyete sivile yo muri baraka yemeza yuko aba baganga bashimuswa ahagana saa moya z'ijoro zo kuri kino cyumweru tariki ya cumi na gatatu y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri amakuru y'ishimutwa agiye aba baganga yemezwa kandi n'umuyobozi w'akarere k'ubuzima ka baraka dr mpangayiko sadiki albert uyu muyobozi avuga yuko muri abo baganga bashimuswe barimo n'umugore umwe wari usanzwe akora muri serivisi yo kubyaza ababyeyi ishimutwa ry'aba baganga riteye impungenge impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya murongwe zari zisanzwe zivuriza ku kigo nderabuzima cya katarukuru kuko uyu munsi hari izagiye kwivuza zibura abazivura kabura gabriel n'umwe mu barwayi babuze ababavura bageze katarukuru nari ngwaye malariya mbyutse mu gatondo ngiye kwa muganga duhura n'abantu barimo baragaruka bambwira yuko baraye batwaye abaganga rero je nagenda shikayo ariko ngeze kwa muganga nasanze koko inkura ariyo abo twahasanze bari mu mwiheburo n'abagwayi barimwo bamwe barimwo baravayo bari mu bitaro tumaze iminsi miremire turiko turavuga ikibazo c'umutekano none rero ubu bigezaho rero ho nyaho ku magara y'abantu abaganga barabatwaye aha nkaje ngwaye malariya ubu sinimwo ndabona ingene nza kwivuza mu gihe hariho bahora batuvura atamahera dutanze rero aha dufise umwiheburo utagira uko ungana jewe handiko ndavuga ndi ku musego nta cepfo ca ruguru co kwivuza by'ukuri turasavye turasavye ababijejwe barabe bakurikirane ivy'amagara yacu n'ubuzima bwacu n'umutekano wacu si abaganga bakorera katarukuru honyine uyu mutekano muke ugaragaraho ahubwo n'impunzi z'abarundi zikorera ubuhinzi mu itongo rya mwami riri kaseke zivuga yuko abantu bitwaje ibigwanisho bazihohotera ziri mu mirima iyo turimira abenshi bakunda kurimira ahantu bita mu rya mwami mw'ishyamba rya kaseke hirya y'ikambi ya murongwe ni ahantu hakunze kuza abantu bitwaje ibigwanisho bo nyene bagahengera imirima yeze bakaba aribo baza kwimbura bakazana n'ababagurira bakagura mu mirima y'aba- y'impunzi bakaba aribo biyegeraniriza amafaranga impunzi zarimye nazo zigataha uko ahandi naho bakaza bagasanga y'izo mpunzi zikorerayo bakazaka udufaranga ziba zifise amatelefone aherutse kuba umudamu yafashwe ku nguvu aracari mu bitaro vy'ibaraka n'ubu bafashe abana b'iwanjye n'umutama abantu batanu babiriza mu ipori mu rya mwami babiriza mu ipori babaca amahera ibihumbi bingana n'amajana abiri amahera ma- ibihumbi majana abiri nayo napfukiye barayatwara abana bahaswe kubafata ku ngufu ngize imana ndagaruka baragaruka ku mugoroba twagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa grupema y'abatombwe ari nayo ikigo cya katorukuru giherereyemo kuri iki kibazo cy'aba baganga bashimuswe ntibyadukundira umucyo wo gushimuta abantu ugenda ufata intera ikomeye muri teritwari ya fizi umwaka ushize ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe mu kwezi kwa cumi na kumwe abashinwa batanu bashimutiwe mukera n'abantu bitwaje ibigwanisho kugeza uyu munsi batarabarekura vedasi ngabo ku bwaradiyo ijwi ry'amerika ovira mutarakivuye tugushimire vedaste ihiganwa ry'inkino z'umupira w'amaboko wa basketball basketball africa league bal rirabandanya kubera i dakar mu gihugu ca senegal mugenzi wacu edi gwema aratubwira ivyavuye mu nkino zabaye ejo ku munsi wa mbere ikipe ya reg basketball club yabaye ikipe ya mbere mu itsinda ryiswe sahara itsinze us monastiri yo muri tunisiya umukino warangiye reg itsinze us monastiri amanota mirongo irindwi n'arindwi kuri mirongo irindwi n'ane ni umukino reg yasabwaga gutsinda kugira ngo ishobore kubona tike yo kuzakina imikino ya nyuma izabera i kigali mu kwezi kwa gatanu pichu kambuyumanga ukinira reg yigaragaje cyane muri uyu mukino atsinda amanota cumi n'atandatu yafashije ikipe ye gutsinda us monastir ni umukino wayobowe na us monastir kugeza kuri karita ya gatatu ubwo ibintu byahinduraga isura ikipe y'abasore batozwa n'umunyamerika robert john park bakayobora umukino kugera urangiye imikino yo kuri uyu wa mbere yari ibanziriza iya nyuma ikinwa kuri uyu wa kabiri yo gushakisha tike mu itsinda rya sahara ikinirwa i dakari mu gihugu cya senegal ikipe ya us monastir niyo iza imbere ku rutonde rw'agateganyo ikaba ikurikiwe na reg yo mu rwanda ifite umukino wa nyuma w'uyu munsi uza kuyihuza na club ferroviario da bahira yo muri mozambique undi mukino uteganyijwe kuri uyu wa kabiri urahuza duk yo muri senegal na aisal yo muri maroke undi mukino wabaye kuri uyu wa mbere wahuje ikipe ya slak yo muri guinea na aisale yo muri maroc umukino warangiye aisale itsinze ku manota mirongo icyenda na rimwe kuri mirongo inani na rimwe ya slak yo muri guinea mu kwezi kwa kane imikino yo guhatanira tiki yo kuzakina imikino ya nyuma y'irushanwa rya bal irakomereza i cairo muri misiri ahazakinirwa imikino yo mu itsinda ryiswe nil amakipe atandatu agize iri tsinda arimo zamalek yo muri misiri ari nayo ifite iki gikombe petro de rwanda yo muri angola cape town tigers yo muri afurika y'epfo bc espoir fukashi yo muri congo cobra sports yo muri sudani y'epfo na fap yo muri cameroon imikino muri iri tsinda izatangira tariki ya cyenda y'ukwezi gutaha twongere tubibutse ko kubera umukino uza guhuza reg yo mu rwanda na club ferroviario do baira yo muri mozambique uyu munsi mutaza gukurikira amakuru yacu yo ku mugoroba ariko mukaza kuyumva ku masaha aya makuru asanzwe asubirwamo
turabasuhuje bakunzi banywanye b'ijwi ry'amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi nahaye amakuru y'aka kanya agarukiye mbwira umunsi mwiza umunsi w'amahoro n'amahirwe